iri ni ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm mirongo ine n'umunani n'ibice bitatu na fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mwaramutse neza inshuti muduteze amatwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo mbahaye ikaze kuri radiyo ijwi ry'amerika turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari arakurikirwa n'ikiganiro ejo naho saa kumi n'ebyiri turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu burundi abakora akazi ko gutwara abantu n'ibintu hakoreshejwe imodoka nto barinubira icyemezo cya polisi cyo gufunga amezi atatu imodoka yafashwe irengeje abantu abo bashoferi babona ko icyo gihano gishobora gutuma babura akazi ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika jean bosco ndarurinze mu ntara ya ngozi imodokari zito zito zunguruza abantu n'ibintu bita probox zirekuriwe gutwara abantu batarenga bane uwurengeje ko umuntu kuri abo yahora acibwa amande y'amafaranga ibihumbi mirongo itanu y'amarundi abagendesha izo modokari mu ntara ya ngozi bavuga ko ico gihano gitangwa n'igipolisi kijejwe umutekano mw'ibarabara giteye kubiri n'itegeko risanzwe ryanditswe ari naryo bifuza ko ryobandanya rikurikizwa umuntu iyo arengeje umuntu baramuhanisha amande ya senkanimire akagenda akariha igitasi muri obr mugabo bamaze kuvuga ko urengeje umuntu baguhanisha amande ya senkani bakongera bakagufunga amezi atatu urumva ko ni akarenganya ni akarenganyo katagira izina kuko muri make bategetswe gukoresha amategeko yanditse ntacyo bari bakwiye kurenzaho ibyo nosaba byari ibyo bari bakwiye kuraba bagakurikiza amategeko nk'uko yanditse uwukoze ikosa bakamuhana bakurikiza ya mategeko amatworoheze dukora akazi neza hanyuma amategeko ahari bayakurikize izi ngingo zafashwe giturumbuka nta inama zagisha kuri abo badereva ingaruka kuri ibyo bihano ntiziri kuri bo gusa barengeje ko ibindi bintu bitorohereza umuntu yitwa umushoferi kandi ntabwo byorohereza n'umunyagihugu kuko nawe aca azimbwa ku itike yahora agira duhomba turi benshi cyane rwose ko izo modokari zari zitunze imiryango myinshi harimo abakokayi harimo ndetse na leta imodokari zito zito zigitangura gukorera mu ibarabara zahora zirekuriwe gutwara abantu bane ku ntebe y'inyuma n'uwa gatanu ku ntebe y'imbere haraciye igihe kitari gito igipolisi kigenzura umutekano wo mu ibarabara gifashe ingingo yo gukurako umuntu umwe ku ntebe y'inyuma abagendesha izo modokari bifuza ko hoba ugutezurirwa babongeye uwo muntu bakuye ko bari kutwongera wa muntu wa gatanu bari batwatse ko bari bamutwemerera na kare ko bazomushyirako ni ukuvuga dutwaye abantu bane nta verise iboneka ababosi turagiriranira ingorane ngo turarya amahera atari turya ugaca usanga hanyuma ubuzima bugiye burahera hari igihe buheze utanahembwe ariko ku bantu bane nta nta verise iboneka icyo dusaba twe tubona yuko boduha ujya muntu badukuye ko wa gatanu no kuri karite roze handitseko abantu batanu ariko ntitubona nyine byagiye guhinduka kugira umuntu bamudukure ko kuri asiranse kandi no kuri karite roze ariranga umuduga handitseko abantu batanu igipolisi ingozi kimenyesha ko ingingo iriko irakurikizwa yavuye mu bugenduzi bukuru bw'igipolisi mu burundi ni ingingo yafashwe kugira igipolisi kijejwe umutekano mw'ibarabara gishobore gukinga amasanganya yabonetse ari menshi mu mwaka uheze nk'uko amakuru dukesha igipolisi ngozi abivuga amakuru twahavuye dukesha abadereva bakorera mu ntara za muyinga na kirundo nuko iyo ngingo iriko irakurikizwa no muri izo ntara ingozi mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika tugume mu burundi mu bakobwa bakora akazi ko gucuruza umubiri mu mujyi wa gitega hagaragaramo abana batari bake bari munsi y'imyaka cumi n'umunani mu kigo humura gishinzwe gukurikirana ibyaha bikorerwa abana n'abagore bemeza ko icyo kibazo gihari ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika fidel d'antoine nsabimana amakaritsiye bavuga ko abamwo abakora uwo mwuga wo kudandaza imibiri gusumba ayandi ni amakaritsiye ya kera ayo nayo ni mu giswahili magarama n'ayoba n'impande z'inzu z'ubutambiro aho baba barindiriye uwo bahitana akabashorera mu makaritsiye ya yoba na magarama abo badandaza imibiri bagwiriye ku bubare bumwe bumwe aho usanga barangwa n'agatwengo bicaye mu mugumwe abarose uburyo baba bariko barihereza agacupa basangiza abataronse biboneka ko umengo bagize urunani bamwe mu bakozi batanga ibinyobwa muri ubwo bubare nibo bakunda kuba abahuza iyo abashaka kuvugana n'abo badandaza imibiri ndetse bakanabihemberwa muri karitsiye ya yoba ijwi rya amerika ryaravuganye na bamwe mu bigeme bari munsi y'imyaka cumi n'umunani bakora uwo mwuga wo kwidandaza uno mwigeme afite imyaka cumi n'itandatu ariko aravuga icamutumye yinjira muri ubwo buzima bwo kwidandaza nje naragiye bujumbura ndakora canda acaza umunganeri ndamaze kunerinda ca mbona mbayeho nabi ca ndataha muhira amaze gutaha muhira naho nyene mbona mbayeho nabi ndacaja nzi n'igitega ca ninjira muri ubwo buzima kuko mbona ata kuntu nobaho n'uwo mwana ca ntangura gukora ibi bintu nyene vy'ubumarayi kugira ndabe yuko noronka y'inzu ndabe nuko nukungene uwo mwana yobaho uno nawe afite imyaka cumi n'indwi ariko yavyaye afite imyaka cumi n'itandatu jewe mu musanze nta n'abavyeyi mfise mukuru wanje yararongowe ubundi nawe ni basazanje baca bavuga ati ndamutwara iyo namukuwe niko rero guca nshika ngaha anya mbuze gukora ibiyinge mvuga ati reka ndondere ndabe iyi nzu mbamwo n'uyu mwana na jewe muganga nzeyimana silvia arongoye ikigo humura kijeje kurwanya amabakorerwa abana n'abakenyezi mu burundi aremeza ko azi ko hariho abana b'abigeme bidandaza yafashwe ku nguvu rero akaza ngaha muri kino kigo turashobora kumufasha mu kurondera uwo muntu yamuhohoteye hanyuma uwo muntu agakurikiranwa n'ubutungane akongera ah, agategerezwa gufasha uwo mwana yavutse kuko ni umwana wiwe kubona hari abigeme bagize ivyo bibazo ntibiture ikigo humura muganga silvia nzeyimana agira ati bashobora kuba hariho abatabizi ariko hashobora kuba n'ababizi mugabo baciye bahitamwo kuja muri ubwo buzima Eh, bica bisaba rero ko umuntu ababonye yoza arababumvisha arabumvisha ko hariho eh, abantu bashobora kubafasha kugira ngo babandanye bagira ubuzima bwiza ku bavyeyi bagaba bitanije ikigo humura kirafise ububasha gihabwa n'amategeko umuvyeyi mu bisanzwe kirazira kwirukana umwana iyo bishitse rero hariho ababirukana kubera nabo nyene kutamenya iyo bishitse rero ico duhamagara abo bavyeyi tukababwira yuko uwo mwana nubwo yagize izo ngorane bajejwe kumuraba bajejwe kumukingira tuca tubabwira rero yuko ivyo bategeza kubikora ukaza usanga rimwe rimwe ntavyo bari bazi bamaze tumaze kubasigurira ingene amategeko ameze benshi barabikora ico kigo cashinzwe na leta y'u Burundi ifatikanije n'ishirahamwe mpuzamakungu rigwanya sida onisida mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane mu ntara ya gitega kugira ngo kibe ikigo c'akarorero mu kurwanya amabi akorerwa abana n'abigeme muri ico kigo hari ubufasha butandukanye inyamiramabi abahinga bazi guhumuriza abatunuye ku mitima abize ivy'ubuvuzi n'abashikiriza amanza begamiye ico kigo igitega fidel d'antoine nsabimana ku bw'ijwi rya amerika mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye kutwumva ku maradiyo yanyu mushobora no kudukurikira ku rubuga rwacu rwa interineti ari rwo wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda iki ni ikiganiro ejo
nongeye kubaha ikaze rero mu kiganiro ejo kuri radiyo ijwi rya amerika ryubasuhuza kandi mbaha ikaze ririkora umuziranenge gusa uyu munsi muri studio nk'uko mwabyumviye ntabwo ndi jyenyine ndi kumwe na mugenzi wanjye jean eme muhawe nayo eme ikaze muri studio urakoze cyane nikore naho roje nigena ahagarara ikiganiro nk'uko bisanzwe na kirisipe mizero akaba ari ku buhanga bw'ibyuma
buri cyumweru cya nyuma cy'ukwezi tubageze ikiganiro cyihariye kibanda ku burenganzira bwa muntu mu kiganiro cyatambutse ubushize muri uru ruhererekane rw'ibiganiro byibanda ku burenganzira bwa muntu twaganiriye ku burenganzira bw'abana tugaruka ku kibazo cy'abana bo mu muhanda turebera hamwe icyo amategeko abivugaho kuko badakurikiza uburenganzira bwabo nk'abantu ndetse by'umwihariko nk'abana nk'uko twatangiye tugaruka ku cy'itegeko rivuga ku burenganzira bwo kurushinga n'uwo ushaka mu gihe abifuza gushyingirwa bujuje imyaka y'ubukure igenwa n'amategeko tubibutsa ko aha mu rwanda imyaka y'ubukure abemererwa gushingurwa bafite mfite ari imyaka makumyabiri n'umwe y'amavuko mu kiganiro cyacu cya gatandatu mu biganiro byibanda ku burenganzira bwa muntu tugiye kuganira ku kibazo gikunze kugaragara henshi mu turere two mu rwanda aho bamwe mu babyeyi bahatira abana babo kubana nabo badashaka kandi urukundo ari rwo rwihitiramo eme aho ngo rwose hari igihe ushobora rwose kwikundanira n'umuntu mukanonosora imishinga neza yo kuzarwubaka maze byageraho kurushinga ukabona ababyeyi barabihakanye neza neza oya ngo bijya bibaho ababyeyi bakabatera umugongo ngo uwo mukobwa si umushaka ngo umuhungu si umushaka ugasanga bashingiye ku mpamvu z'imiryango bakabuza abana babo uburenganzira niyo mpamvu rero kuri uyu munsi turaganira kuri ubu burenganzira bwa muntu twibanda ku burenganzira bwo kugira umuryango wihitiramo uwo muzabana ubuziraherezo nta gahato mu kiganiro cya none turumva inkuru zitandukanye aho turi buze kumva ibitekerezo bya rumwe mu rubyiruko rwari rwitabiriye umuhango wo gushyingira aho bagarutse ku cyo bakora mu gihe umuryango wabo wanze ko bashakana n'abo bihitiyemo ari nako twumva ushinzwe irangamimerere adusobanurira icyo bakora mu gihe ibingibi bibayeho turaza gukomeza kandi twumva inkuru y'umugabo kuri ubu umaze imyaka isaga mirongo itatu ashinze urugo mu gihe umuryango we wari waranze uwo bashyingiranywe gusa we ntiyemeye kubuzwa uburenganzira bwe gusa we ntiyemeye kubuzwa uburenganzira bwe turaza gukomeza ikiganiro cyacu twumva ikiganiro n'umwe mu banyamategeko atubwira icyo amategeko abivugaho n'uko arengera uburenganzira bwa muntu muri iki gihe ibi byose turaza kubikurikira mu kiganiro cyacu cya none munyemerere dutangire ikiganiro cyacu cy'uyu munsi twumva icyo bamwe mu baturage bo mu karere ka kicukiro basangije mugenzi wacu hitimana davide ese uramutse ukunze umuntu ababyeyi bawe bakamwanga wakora iki
ibi ndimo kubabwira ubundi nta kintu kiremereye kirimo sibyo gusa iyo mwemeye kubana mugomba kureba icya mbere ni ukubana mu buryo bw'ukuri kuganira ukuri ku bintu byubaka urugo rwanyu icya kabiri ni ukugirirana icyizere aha ni mu murenge wa kagarama mu karere ka kicukiro hamwe mu habereye umuhango wo gushyingira imwe mu miryango yiyemeje ku bana bashingiye ku mahitamo y'urukundo rwabo bamwe mu rubyiruko baherekeje aba bageni ngo hari uko bumva amahitamo yabo mu gihe baba bahitiyemo abo bazabana nabo ubuziraherezo ukunda umukobwa umukunda bya nyabyo kandi mufitiye purani y'ejo hazaza ntabwo ku bwanjye ababyeyi bantanya nawe cyangwa se bamusa kubana nawe icyo numva kuko kugira ngo nkunde umuntu nyine ndaba namukunze yongeye kubana nawe n'ababyeyi banjye sinabareka rero hagati aho biragoye ntashoba mfite aho ngaho rero ntabwo ari byiza ko umuntu wabuze umugisha wabuze umuntu umugisha we ariko njye bimbayeho no komenti nta kintu nabona nkora nta na hamwe kuko bose ndabakeneye aho nagumbamo hagati mbese naba nka ya ngati imennye buri hirya n'ahireka yewe ku byiyumviro byanjye ntabwo nagendera ku gitekerezo cy'ababyeyi kuko ababyeyi ntabwo ari bo baguhitiramo uwo muzabana ni wowe ugomba kwihitiramo ko biba ari inshingano zawe kwihitiramo umuntu muzabana yewe rwose pe namusanga uwo musore kuko mba mukunze tuba twarakundanye kuko umubyeyi ntabwo yagukundira kuko ashobora kukubwira ngo jya kuri uriya kandi wowe utamukunda bikaba ngombwa ko murajya muhora mu miguruko murwana bigahora ari intambara mu rugo ku isaha y'isaa mbiri za mu gitondo nibwo umuhango wo gushyingira abageni wari utangiye turi muri sare nirimo abantu bagera kuri mirongo itandatu umuyobozi w'irangamimerere abanje gufata iminota igera kuri mirongo itanu asobanurira abaje gusezerana amategeko mbonezamubano nyuma y'uko amaze kwigisha abaje gusezerana begera ibendera ry'igihugu umwe agafataho n'ukuboko kwe kw'ibumoso akazamura ukundi kw'iburyo maze akarahira muri iyi ndahiro yewe munezero manweri maze kumva icyo amategeko ategeka abakingiranywe nemeye nta gahato ko wowe nyiransengimana florence umbera umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya repubulika y'u rwanda abiteganya
ngewe nyansengimana florence maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe munezero manweri umbera umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya repubulika y'u rwanda biteganya
nyuma y'umuhango wo kurahira ko baje gushyingiranwa umuyobozi w'irangayemerere nawe akurikizaho umuhango wo gushyingira umuhango ukurikiraho ni uwo gushyingira gukorwa n'umwanditsi w'irangamimerere yewe kanyisi jonathan mwanditsi w'irangamimerere umurenge wa kagarama maze kumva amasezerano ya munezero emmanuel na nyirasengimana florence bagira imbere yanjye mu ruhame rwa benshi shingiye kandi ku bubasha mabwa n'amategeko nemeje kubashingira nk'uko amategeko abiteganya
aha kandi arakomeza atubwira uko bigenda iyo hari abaje gusezerana batagize ibyo bumvikanaho porosesi ni ndende hari ukuza kwiyandikisha iyo baze kwiyandikisha rero babwirwa ibyo bagomba guhitamo iyo batabyemeranyije icyo gihe basubirayo bakajya kwiga tukabigisha uko bigenda n'ibyo bagomba kwemera iyo byanze ntabwo tubashingira nubwo hari bamwe mu babyeyi bahitiramo abana babo bo bazabana nabo negereye abari baje gusezerana mbabaza uko bari kubigenza iyo baza kubuza ubwo burenganzira bwo kwihitiramo bansubiza muri aya magambo urabyumva nawe najyaga guharanira uburenganzira bwanjye ni gute tubwirwa uburenganzira bagomba guharanira ariko mu rugo ntabwo bambuza gushakana n'uwo nshaka kuko ntabwo aribo bazabana nawe ni njyewe mba nzabana nawe rero niyo mpamvu ngomba guharanira uburenganzira bwanjye tubwire wowe nari gushyiraho ingufu zanjye tukabana wari gushyiraho ingufu zawe mu kabana Mm, nta kindi wumva wari gukora nta kindi Mm, kubasobanurira nk'ababyeyi banjye eh, nkagerageza kubibumbisha ko umuntu abana n'uwo yakunze mm.
Eh, babyanga rero nka twe tugahitamo amahitamo yacu tukareba icyo dukora E- ese ubundi niki cyaguteye wowe gukunda furanse naramukunze n'umutima wanjye wose Mm, iki cyaguteye gukunda nk'uko abikubwiye ntacyo nahindura
emengera ngo umaze kubyumvira bamwe baragira bati rwose ngewe nagumamo hagati ah, mbese nta mahitamo sinzi icyo nakora abandi bati hoya najyayo kuko ni ni uburenganzira bwanjye ninjye uhitamo icyo nshaka barakoze rero kudusangiza ibitekerezo byabo reka tubashimire kubw'iyi nkuru ese wowe udukurikiye biramutse bibayeho ko wowe wakunze ababyeyi bawe bamwanga wabigenza ute ese byaba byarakubayeho wabyitwayemo ute cyangwa se uzi uwo byabayeho nimukomeze mudusangize ibitekerezo byanyu mwohereza ubutumwa bugufi kuri nimero zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga yaba facebook instagram cyangwa twitter ni ukujya ahashakishirizwa ugashyiramo ikiganiro ejo ubundi ukadusangiza igitekerezo cyawe tudatinze reka dukomeze ikiganiro cyacu ku nkuru y'umugabo wafashe umwanzuro wo gushinga urugo n'uwo benshi mu muryango we batifuzaga nyamara agaharanira uburenganzira bwe ubu bakaba babanye kandi babanye neza reka dukurikire iyo nkuru
nakunze mba nakunze ntago wampa wo nashaka mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatandatu nibwo niyonzima kasimo yahuye n'uyu mukakirima veneranda nuko bashinga urugo nyuma y'imyaka ine bakundana urumva ko bwa burenganzira bwacu twarabuharaniye kandi twabugezeho kuko kugeza uno munsi turacyari kumwe turasazanye uburenganzira uyu mubyeyi avuga kubuharanira byari urugamba rukomeye hagati y'imiryango yabo bombi by'umwihariko mu muryango w'umutware we ibi byabaga bitewe ahanini n'amateka maremare y'amoko yaranze u rwanda rwo hambere ibi ikasimu arabyibuka imibanire y'abantu icyo gihe ari ntabwo ari myiza cyane ari mu bintu ubona bisa nk'ibitameze neza by'amacakubiri ukuntu aya macakubiri mu bantu yatumaga bishishanya kubera inkomoko imyemerere ndetse n'ibyifuzo by'ababyeyi gusa niyo nzima we ntiyabibonaga gutyo bituma atangira guhabwa akato mu rugo iwabo no kujya muri bene wacu numvaga bimbera imbogamizi kumvuga n'ikintu ibyo ko nabasuzuguye hakurya yaratinze ndabimenyera iyo niyo nzima w'imyaka mirongo itanu n'ine n'umufasha we mukakirima w'imyaka mirongo ine n'umunani baganiriye inkuru yabo baba batuje bisa nk'aho bibasubiza inyuma muri ibyo bihe mu gihe hashize imyaka ikabakaba mirongo itatu babana uko niyo nzima atari yorohewe n'umuryango we umubuza kubana n'uwo yakunze imbaraga yakoreshaga aharanira uburenganzira bwe umufasha we mukakirima yazifataga nko kumuha agaciro naramukunze bitewe n'uburyo yangiraga inama z'ubuzima busanzwe nkifuza n'uko yambera umugabo kuko ibyo nifuzaga ni uko byagenze bitewe n'uburyo twasabanaga twaraganiraga atitayeho ku by'iwabo ibi kandi ku rundi ruhande byahaga icyizere niyo nzima cy'uko adakwiye gucika intege kuko nabaga ndi iruhande buri gihe ntamubwira akangurira ati nubyishyiramwo ntabwo tuzabana ariko n'ubutabyishyiramwo tuzabana kandi nkumva yuko nawe nkabona nawe ko nkunda kandi nawe nkabona ariko ashyigikiye bamwe mu muryango we bamucitseho azira guharanira uburenganzira bwe bwo kubana n'uwo yakunze ariko bo batifuza nk'iyo nagiraga ibibazo wabonaga ko bataza mu rugo kumfasha nanasezeranye ntibigeze baza haje mushiki wanjye umwe mu bashiki banjye bagera kuri barindwi ku ruhange twavuganaga ntiyaje mama wambyaye nawe narinze kujya kumuzana niyo nzima yaharaniye uburenganzira bwe bwo kubana n'uwo yakunze ariko kandi yanakomeje kuzirikana isano yari afitanye n'umuryango we akabasura nyamara abizi neza ko batamwishimiye we n'umufasha we ati burya buri gihe ku mpera z'ibihe ukuri kuratsinda uburenganzira bwa muntu ari ukwishyira ukizana kugeza mu ngingo mufitanye abana bangahe dufitanye abana bane abakobwa babiri n'abahungu babiri
niyo nzima kasimu reka twongere tumushimire cyane kuba yarabashije kudusangiza ubu buhamya bukomeye ntekereza cyane ko bwakabereye abandi urugero rwiza mu gihe habayeho iki kibazo cyo kuba hari igihe imiryango cyangwa ababyeyi bashatse kubahitiramo uwo bazarushinga tukongera tukanabibutsa ko iyi ari nayo mpamvu nyamukuru y'ibi biganiro tubagezaho byibanda ku burenganzira bwa muntu turushaho umwe ku wundi kungurana ibitekerezo dufatanya kugira ngo turusheho gusobanukirwa uburenganzira bwacu turakomeje n'ikiganiro ejo dukomeza kubibutsa ko kuri uyu munsi wa none turi kuganira ku kibazo gikunze kugaragara aho usanga benshi mu babyeyi bahatira abana babo kubana nabo batifuje mu kiganiro turi kwibanda ku kijyanye no kumenya uburenganzira bwacu mu guhitamo abo tuzabana nk'uko iki kiganiro tubagezaho ari icyibanda ku burenganzira bwa muntu bityo reka tunyarukire mu karere ka huye twumve icyo umunyamategeko waganiye na mugenzi wacu isingizwe marie kerere adusobanurira ku bijyanye n'icy'amategeko ateganya
turi kumwe na metire wumuremye ngeriberi ugiye kudusobanurira icyo itegeko rivuga ku ngingo irebana n'uburenganzira bwo guhitamo muzabana metire tubahaye ikaze murakoze icyo amategeko ateganya cya mbere itegeko rigenga n'amategeko yose ni itegeko nshinga ku bijyanye n'uburenganzira bwo guhitamo uwo muzabana ingingo ya cumi na karindwi rero y'itegeko nshinga ivuga ku bijyanye n'uburenganzira bwo gushyingiranwa no kugira umuryango itegeko riteganya ko uburenganzira bwo gushyingiranwa no kugira umuryango urengerwa n'amategeko bishatse kuvuga yuko itegeko rizi icyo gikorwa kuko uku guhitamo niko guhera kurema umuryango kandi umuryango akaba ari ryo shingiro ry'ubuzima ingingo ya cumi n'umunani ivuga ko umuryango ariwo shingiro kamere y'imbaraga y'abanyarwanda ukaba urengerwa na leta ese mu gihe ubwo burenganzira bwatambamiwe cyangwa bwahonyowe hakorwa iki wahura n'iki kibazo yagana nde kugira ngo afashwe iyo umuntu abona ko hari uburyo abangamiwemo bijyanye wenda n'uko ababyeyi batabyishimiye kandi abona ibyangombwa byose bisaba n'amategeko abyujuje hari abafata icyemezo cyo kubana n'ubwo ababyeyi baba batabashyigikiye icyo gihe rero uwafashe icyo cyemezo nta n'ubwo yajya kuza kugira uwo yitabaza ngo amugishe inama cyangwa se ngo agire andi mategeko yifashisha kugira ngo icyo gikorwe kandi yagikoze byarangiye ikindi ni uko iyo nabyo bidakunze ni ukuvuga ngo bwa burenganzira bwe arabubujijwe ariko ku bijyanye n'amategeko byo birumvikana ntabwo nk'urugero wenda umuntu wangiwe ku gushyingiranwa kubera ko atujuje imyaka urumva agomba kugaragaza ikimenyetso cy'uko ayujuje wanze ubwo batashyingiranwe kubera ko ari isano rihari kandi itegeko ribiteganya icyo gihe ntabwo iryo sano yabona uko arihindura kugira ngo bwa burenganzira yumva yambuwe kuriza kandi uburenganzira ntabwo buza hejuru y'amategeko metire tugana ku musozo ese n'isano kiri hagati y'iri tegeko ndetse n'uburenganzira bwa muntu uburenganzira bwa muntu itegeko birahura kuko uburenganzira bwa muntu buvugwa mu itegeko nshinga mu ngingo ya cumi na karindwi iyi ngingo ivuga ni uburenganzira bwa muntu iyo uvuga ati uburenganzira bwo gushyingiranwa no kugira umuryango ni uburenganzira bwa muntu muri rusange ntabwo bugaragara muri mu itegeko nshinga gusa no mu mategeko mpuzamahanga ubwo burenganzira buragaragara tukumva rero bihura cyane kuko ikivuga uburenganzira ni uburenganzira bwa muntu buza bugashyirwa no mu mategeko ariko bwa burenganzira bwa muntu bukaza butabangamira ibyateganyijwe n'amategeko
uwo yari angre beri umunyamategeko wikorera ku giti cye ubarizwa mu rugaga rw'abavoka arakoze cyane kudusangiza byinshi ku cyo amategeko avuga ku burenganzira bwo guhitamo uwo muzabana turabashimiye cyane rero ku bw'inkuru ese wowe udukurikiye biramutse bibayeho ko wowe wakunze ababyeyi bawe bamwanga wabigenza uti ese byaba byarakubayeho wabyitwayemo ute cyangwa se uzi uwo byabayeho nimukomeze mudusangiza ibitekerezo byanyu mwohereza ubutumwa bugufi kuri nimero zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga yaba facebook instagram cyangwa twitter ni ukujya ahashakishirizwa ugashyiramo ikiganiro ejo ubundi ukadusangiza igitekerezo cyawe ni kuri radiyo ijwi ry'amerika ijana na karindwi bitatu fm mukomeje gukurikira ikiganiro ejo nongeye kubitsa ko iyi ari gahunda y'ibiganiro byibanda ku burenganzira bwa muntu tukaba tubibagezaho ku cyumweru cya nyuma cya buri kwezi bityo reka ikiganiro cyacu tugikomereze muri wa mwanya mwiza wagenewe mwe abakunzi b'ikiganiro ejo mu gihe christelle arimo akusanya ubutumwa bwanyu reka nongere mbashimire byimazeyo kubw'ibitekerezo by'inyamibwa mudasiba kutugezaho hmm, reka nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
bagenzi banjye barakoze ku mikaze rero bakunze b'ikiganiro nk'uko mumaze kubimenyera buri cyumweru cya nyuma cy'ukwezi tubagezaho ikiganiro ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu mu gutangira nababwira ko tugiye kugaruka ku butumwa tugejejeho ku kiganiro cyavuga ku kibazo cy'abana bo mu muhanda aho twagarutse ku ngaruka zibageraho cyane ko ibi bidakurikiza cyangwa ngo byubahe uburenganzira bw'umwana aho twibazaga ati ni iki cyakorwa kugira ngo abana bo ku muhanda bareke gukomeza kubaho mu buzima butubahiriza uburenganzira bwa muntu ubutumwa mwatugejejeho reka tubimbure kuri sibomana fodisi uherereye mu ruhango avuga ko kuba abana bajya ku muhanda biterwa n'ubukene no gutotezwa n'imiryango yabo ati nkawe abona icyakorwa ari uko ababyeyi bagomba guha abana babo ibyo baba babagomba bakareka no kubatoteza ivone uherereye mu karere ka rurindo yagize ati uburenganzira bw'umwana bukwiriye kwitabwaho tunashakira hamwe ingamba twafata ngo tugabanye umubare w'abana baba mu muhanda akomeza avuga ko akenshi iki kibazo giterwa n'ababyeyi batubahiriza inshingano zabo ku bana ku bw'ibyo wasanga ababyeyi birengagiza inshingano zabo bakwiye guhanwa naho umunyakayanza uri mu karere ka huye avuga ko abona biterwa n'ubukene buba buri mu miryango ndetse n'amakimbirane yo mu rugo atanibagiwe n'abana bamwe bananira ababyeyi alexandre uherereye muganza mu karere ka gisagara ndetse na erezeri sibo muremyi mu mujyi wa kigali bahurije ku kuvuga ko bikwiriye ko leta yashyiraho abana bo mu muhanda mu makoperative maze bagafashwa gushakirwa inkunga ati kuko hari benshi bakiri mu muhanda dukomereze ku Uwiringiyimana jean claude urirumbyi yavuze ko impamvu ituma abana bajya mu muhanda ari ubukene mu muryango ndetse n'irari ry'abana rituma bata ishuri ejo hazaza habo hakangirika mbona inshuti jean de dieu ndetse n'uwifite nimero iherwa n'icyenda kabiri umunani ubutumwa bwanyu twarabubonye kandi mwarakoze tugana ku musozo Etienne uri mu karere ka muhanga yavuze ko ikibazo cy'abana bo mu muhanda ari ikibazo kimaze igihe ati umuntu yakwibaza impamvu kigize agatereranzamba nyamara kuri we ngasanga ikemurwa ryaryo ari uguhutaza abo bana nk'uko nabo babyivugira ati ahubwo gatera abona ari umuryango nyarwanda nk'uko yabigarutseho yasoje avuga ko inshingano n'imbaraga ku burere bw'abana abantu baduhutse ati igikwiye ni uko babivana mu mvugo bakabishyira mu ngiro ubwo bwari ubutumwa bwa Etienne namwe mudukurikiye muherereye mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse no hanze y'u rwanda muhawe ikaze mu kudusangiza ibitekerezo byanyu mushobora kwifashisha nimero ya telefone igendanwa ariyo zeru karindwi kabiri mirongo inani makumyabiri n'umunani makumyabiri na gatatu kabiri ndasubiramo zeru karindwi kabiri mirongo inani makumyabiri n'umunani makumyabiri na gatatu kabiri ndetse no ku mbuga nkoranyambaga haba kuri facebook cyangwa kuri instagram aho mujyashakirwa mukandikamo ikiganiriro reka minire aha ariko sinasoza ntababwiye ko umuntu uzaba yarohereje ubutumwa bwinshi ibihembo bishimishije bimuteganyirijwe jye mwabanye nari christela uwicyeza
reka nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
arakoze cyane kandi nongere nshimire buri umwe utajya usiba kujya usangiza ubutumwa ndetse ntahweme gusangiza abandi ibitekerezo byubaka bityo hamwe tugasenyera umugozi umwe duharanira uburenganzira bwa muntu ese wowe udukurikiye biramutse bibayeho ko wowe wakunze ababyeyi bawe bamwanga wabigenza ute ese byaba byarakubayeho wabyitwayemo ute cyangwa se uzi uwo byabayeho nimukomeze mudusangize ibitekerezo byanyu mwohereza ubutumwa bugufi kuri nimero zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga yaba facebook instagram cyangwa twitter ni ukujya ahashakishirizwa ugashyiramo ikiganiro ejo ubundi ukadusangiza igitekerezo cyawe ngira ngo nikore ndabona tugana ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi bityo nimutwemerere tubibutse ko insanganyamatsiko twaganiragaho none yageraga iti uburenganzira bwo guhitamo uwo muzabana nta gahato kandi nta gutegekwa n'abandi twumvise ibitekerezo bya bamwe mu baturage bitabira umuhango wo gushyingirwa aho bagaragaje icyo bakora habayeho ko imiryango yayo ibategeka gushyingiranwa n'abo batifuza twumvise kandi icyo abanyamategeko babivugaho banatanga inama reka ngire nti ukurusha urugo rwiza akurusha n'iterambere Ah, reka rero tubashimire kuba mwabanye natwe muri iki kiganiro ikiganiro ejo ni akagaruka nge ubasezera nari nikora umuziranenge ntabwo nari ngenyine mu kiganiro nari mfatanyije na mugenzi wanjye jean eme muhawe nayo eme wakoze kubw'iki kiganiro wakoze cyane nawe nikore naho roje nigena ahagarara ikiganiro nk'uko bisanzwe na kirisipe mizero akaba ari ku buhanga bw'ibyuma naho ubutaha
ukubaka ejo atubereye ejo
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mugume ku maradiyo yanyu mu kanya gato cyane saa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro dusanzwe